Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 1922-25 irratti Waashintan diis irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Roobii adoolessa 25 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessanarraan jaallannee gammadaadha.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya har'a Paakistaan keessatti filannoon biyyoolessaa geggeessamaa oolee xumurame jedhamee jira matoota duraarra qabnu keessaa tokko.
Hoogganoonni Eertiraa fi Itoophiyaa akkasumas tokkummaa Imiratoota Arabaa marii gaggeessan irratti gabaasa qabnaa oduu boodatti deebina. Guddina diinagdee Itoophiyaa sadarkaa maaliirra jira? Maal tanqata? Marii hayyuu diinagdee waliin gaggeessine immoo walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Manneen hidhaa naannolee Itoophiyaa adda addaa keessa jiran keessatti tasgabbii dhabinsiif manneen gubachuun gabaasamaa jira. Aangawoonni mootummaa rakkoo kanaaf sababaan labsii maarii mootummaan dhiyeenya baaseef hiikkaan hidhamtootaaf kenname waliin dhaamaa ta'uu isaatii jedhanii dubbatu. Bakkawwan ibiddi keessatti ka'e keessaa manneen hidhaagi tokko ka Dabra Maarqoos Finoota Salaamiif. waldi haa ta'u itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa naannoo amaaraa obbo Nugusuu Xilaawun ibsanii jiran amma bakkawwan kanatti ibiddis dhaame nageenyis bu'ee jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International magaalaa Naayiroobii kutaa Kibiraa jedhamu keessatti manneen namaa suuqileen akkasumas immoo. Bakkawwan adda addaa buqqisamuu isaaniitti kan gadde ta'uu himuudhaan balaaleffatee jira. Gadda uummanni iyyeessi keessa jiraatu ganda kana keessatti humnaan namoota buqqisuun jiraattota kuma kudhanii ol mana mana hambisee jechuudhaan dubbata. Gareen kun rakkoo tiraafikii yookaan immoo muddama daandii konkolaataa magaalaa Naayiroobii keessaa salphisuuf jecha akka ganda iyyeessotaa kana keessa. karaa akka ba'u taasise dubbataa jira mootummaan immoo gama isaatiin amnistii intarnaashinaal garuu mootummaan karaa baasuu jalqabuu isaa dura maatilee buqqisaman dura qubachiisuudhaaf waadaa seene sana cabsee amma hiyyeessota karaa irratti hambise jechuudhaan balaaleffata. biyyi giddugala afrikaatti argamtu koongoon dhukkuba iboolaa biyya ishee weeraree ture gargaarsa aangawoota isheetiif jaarmiyaa fayyaa addunyaatiin dhabamsiisuu ishee dubbataa jirti eega mallattoon dhukkubicha biyyattii keessatti mul'achuu dhaabe kibxata kaleessaa guyyaa 42ffaasaa ture mootummaan atattamaan tarkaanfii fudhachuu isaa ka dubbate jaarmiyaan fayyaa addunyaa ofiisaas ka waggoota shan dura yeroo uummanni kuma kudha tokko ta'u dhukkuba iboolaatiin dhume sana caalaa itti qophaa'u isaa bu'aa gaarii argamsiisuu isaas dubbatee jira. kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. biyya uummanni miliyoona dhibba tokkoof miliyoona ja'a har'a filannoof yaa'ee sagaleetti kenne paakistaan keessatti saanduqawwan sagalee kenninsaa cufamanii lakkoofsi sagalee jalqabee jira utuu uummanni sagalee kennuun jalqabiin sa'aatii laaga tokko dursee magaalaa kutaa biyyattii gama kibba lixaa ka baalchistan qaawwetaa keessatti boombiin buufata filannoo biratti dhoosame namoota 31 ajjeese ka biroo 40 madeesse jedhama aleellaa kanaaf garee finxaaleeyyii islaamik isteettu itti gaafatama fudhate akka poolisiin paakistaan jedhutti namoota leellaa sanaan miidhaman keessaa hagi tokko namoota sagalee kennan qondaalota poolisiif qabsaa'ota paartiilee siyaasaa ta'uun beekamee jira bakka kabiraatti immoo har'a yeroo filannootti miseensonni paartiilee wal mormitootaa hirmaataa jiranitti walitti bu'iinsaa gidduu isaanitti ka'erraa kan ka'e yoo xiqqaate namoonni ajjeesaman lama ta'uun akkasumas kabiroon madaa'uun isaanii himamee jira. Ka guyyoota lamaaf geggeessamaa ture walga'iin waa'ee bulchiisa naannoo Tigraay irratti mari'ate har'a xumuramee jira. marii kanarratti hoogganaan mormitootaa yeroo dheeraadhaaf biyya alaa jiraatan dooktar Aragaawii Barahee fi injiinar Gidee Zarhaxan haasawa dhageessisaniin waltajjii marii akka kanaatiif ga'uudhaaf kan nu dandeessise qeerroo faannoo dooktar Abiy Ahimadiif obbo Lammaa Magarsaa ta'uu dubbachuudhaan galateeffachuu isaanii gabaasaan keenya alanfisaa maqaleerraa gabaasee jira. Dooktar Aragaawii Barahee dabalatee namoonni siyaasaa ilaalcha adda addaa qaban kan akka jeneraal Saadqaan Gabratansaay, obbo Getaachoo Raddaa, obbo Abiraa Deestaaf Kabroon marii waa'ee bulchiinsa naannoo Tigraay kanarratti hirmaachuu isaanii gabaasaan keenya himee jira. ministeerri dhimma alaa yuunaayitid isteetsi maayik poompiyoo har'aa koree hariiroo ka mana maree yuunaayitid isteetsi duratti yeroo dhiyaatanitti waa'ee walgayii torban dabree pireezidaant tiraamp gita isaanii ka raashaa vilaadimir puutin waliin geggeessanii dabalee waa'ee hariiroo yuunaayitid isteetsiif raashaa gidduurratti dubbatanii jiru koree sana duratti dhiyaachuu isaanii dura ibsa kennaniin mariin pireezidaantota biyyoota lameenii gidduutti geggeessame baay'ee faayida qabeessa ta'uu dubbatanii addunyaafillee mariin kun baay'ee barbaachisaa baay'ee faayida qabeessaa jedhanii jiru oduun ammaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. mootummaan tokkummaa emeretota arabaa hoogganoota itiyoophiyaaf eertiraaf badhaasa guddicha biyyattii kaleessa badhaasuusaa gabaafamee jira kana irratti itti gaafatamaa waajjira muummicha ministeeraa akka ta'an obbo Fitsum Aragga raadiyoo sagalee ameerikaa waliin gaaffiif deebii gaggeessanii jiru badhaasi kun maaliif akka kenname obbo Fitsum gaafatamanii ibsa mootummoonni sadan walii wajjin baasan irraa akka hubatametti jedhan የሁለቱ ሀገሮች የሰላም ስምምነት ለአካባቢው ሀገሮች ለመካከለኛው ወሊገልቴን ነጋ ብዮን ለሜን ቶልፈተን ብዮተ ናኖ ግዱ ገሌሰ በአፊ ብዮተ ጋንፍ አፍሪካቲፍ ቡዋን እንቀው ጉዳ ዋን ተኤፍ አከሱመስ ፈኬኛ ዋን ተኤፍ ብይ ቶኩማ ኢመረቶታ ረባ ኦገኖተ ብዮተ ለሜኒ ኡመተ ብየ ሳኒፍ ናኖፍ ጉማቸ ጎደኒፍ badhaasa kana kennuun sirna sanarratti ibsamee jira biyyoonni sadeen gumii tokko abudaabii keessatti ka jalqaban yoo ta'u daldalaaf sochii maallaqaa irratti ka fuulleffate ta'uun ibsameera obbo Fitsum akka dubbatanitti mariin kun kan itti fufee jiru yoo ta'u biyyoonni lameen gara nagaatti fuula waan deeffataniif jecha hojii investimentii caalaatti akka babal'atu carraa kennaa jedhanii akka fakkeenyaatti sennaa dubbatan.
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ አስመራ ባደረጉት የመጀመሪያው ጉብኝት ላይ አምስት ነጥቦች ሲፈረሙ በንግድና ኢንቨስትመንት አብሮ ለመስራት ሙምች ሚኒስተራ የሮ ዱራፍ ገረ አስመራ ዴመኒቲ ወሊገልቴ ቀብጢሌሸን ኦፍ ኬሳ ቀበን የሮ መለቴሰን ደልደላፍ ኢንቨስትመንት ይረት ወልወጂን ሆጀቹዳ ወሊገለኒ ጅሩ ዲመዋይ ቡፈተ ዶኒስ ኦፍ ኬሳ ቀባ ብዮን ለሜን toora cimina qaban irratti fuulleffachuun hojjechuu akka danda'amu tajaajila buufata doonii fi kanneen biroo irratti bobba'uufis haala kan mijeessu ta'uunsaa ibsameera. abjuu biyyoota lameen qaban deggeruuf maallaqa liqii yeroo dheeraa misooma waliinii irratti mariin gaggeeffamu haala jiru qulqulleessaa adeemaa akka jirutti ta'ee kutaa sana irratti biyyoonni tokkummaa araboota meretotaa fi saawud arabiyaan walii wajjin hojjechuudhaaf fedhii waan agarsiisaniif ilaalaa jiru jedhaniiru. kutaan sun nagaa ta'uu fi keessumaa haalli biyyootii lameen gidduu jiru haala ariifachiisaa fi dinqisiisaa ta'een tarkaanfataa jiraachuun fakkeenya waan ta'eef gammachuu isaanii haalli itti ibsanis ni jiraa jedhan ibsa waliin baasan kana keessa saawud arabiyaan kan seente waan ta'eef biyyoonni arfan yaada kennaniin jechuun ibsuun ni danda'amaa jedhu obbo Fitsum isaan kun dursanii waan ifa godhaniif malee tokkummaa mootummootaa gamtaan awurooppaaf kanneen biroo dhuunfaadhaan biyyootiin gama dhiyaarraa kan akka ameerikaa dabalatee biyyoonni eeshiyaa dinqisiifannaa fi gammachuutti dhaga'ame ibsaa jiru jedhan obbo Fitsum araggaa gama kaaniin gamtaan afriikaaf biyyoonni afriikaa mata mataatti. pireezidaantii ruwaandaa pool kaagaamee dabalatee bu'aa argameen walii wajjin hojjechuuf fedhii qaban ibsaniiru marii gaggeeffamaa jiru kanarratti investoroonni dhuunfaa mootummoonni fedhii qaban deeggarsa maallaqaa kennuuf fedhii akka qaban mallattoon agarsiisu jira jedhameera buufanni doonii matsawwaa daldala Itoophiyaaf qophaa'umsaas gabaafamee jira qophiin kun sadarkaa maaliirra jira gaaffii jedhuuf obbo Fitsum deebii kennaniin jalqaba walii wajjin hojjechuuf walii galanii jiru inni lammaffaa immoo jedhan ይህ ስምምነት ወደ ተግባር መቀየር ነው። ወደ ተግባር ከመቀየር አንጻር ሁለቱ ወደቦች ምን አይነት አገልግሎት ሊሰጡ ይችላሉ?
ወሊገልቴ ከነ ገረ ሆጂት ጅጅሩዳ buufatoonni doonii lameen tajaajila akkamii kennuu qabu jedhu irratti gareen teeknikaa hundeeffamee gama biyyoota lameeniin hojjetaa jira.
keessumaa buufanni doonii asab dhiyeenyatti mitsawwaa dursuun hojii jalqabuu akka danda'u mul'ataa jira jedhaniiru lameen irratti hojjechuuf qophiin akka jiru kan dursee qophii fixateen hojiitti seenamaa jechuun dubbatanii sadarkaa hoogganootaatti fedhiin siyaasaa jira hojiitti hiikuun akka haala qabatamaa lafarra jiruun itti fufaa jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira muummicha ministeeraa obbo Fitsum Araggaa ibsanii jiru. biyya amma galgala sa'a saddeetiif daqiiqaa afurtamii tokko nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra darbee sa'a tokkoof daqiiqaa afurtamii tokko wallee kanaan sagantaa hafeetti ceena.
Barii arguuf garaa nu bal'isee yaanuyi yaanuyi yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaawaa irraanfachuuf yaawaa irraanfachuuf yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi yaawaa irraanfachuuf yaanuyi. Yergoodhaaf miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagaacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha kennaa maaltu dida jirra hunda baacha. Jirra jirra jirra jirra jirra jirra jirra.
Uumamni seera uumaa dabsee raajii bara kanarraa jakaa erga bukkeen dhagaa cabsee. Mammaa kana mammoo aksisa raajii bara kana yaadamaa boolda keessa teesse boolda qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi. Shiranii garaaf qalbii kiyya katanii akkan sirraa cituuf yaadanii. Maal godheen an sirraa cita maal godheen an sirraa cita si fudheen gichi kolita si fudheen gulli solita si fudheen dadar kolita si fudheen shaalla kolita si fudheen shukuutelita si fudheen sabbatalita si fudheen awwadaalita shiran shiranii. Saanoo dhudhu horsiisanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheen an sirraa cita maal godheen an sirraa cita si fudheen ajjee koolixa si fudheen sarboo koolixa ulee horaa koonsiilixa si fudheen naqqambeelixa si fudheen machaaraalixa si fudheen shaashee koolixa. Thank you.
Haacaaluu Hundeessaa hedduu galateeffannaa. Dinagdeen Itoophiyaa maal keessa jira? Maaltu qajeeluu qaba? Gatii waa hedduu maaliif dabalee? Kanaaf maaltu fala? jedhee soraan hayyuu dinagdee fi qorataa akka ta'an Dooktar Tafarii Margoo Kaanaadaa Yuunivarsiitii Watarluu irraa haasofsiisee jira kunoo.
Miliyoon dhibbi tokko caala qabdu. Biyyi tana waan hedduutu gatii dabale. Keessumattuu iyyuu nyaataaf dhugaatiin waan hanqubu qaba keessaa fakkeenyaaf buunii siinii tokko yoo akkam xiqqaate birri shan. Buddeeni shiroon yoo akkam xiqqaate birri shantama. Mindaa namni argatuuf wanni namni baasammoo duddaaf gara guddoo gargari fagaatti. Itoophiyaa biyyi ganna kudhan keessatti akkan guddachaa dhufti jedhan tana keessatti yoo jireenyi akkan qaalaa deemu kana ka birriin Itoophiyaa wabitu dadhabdeetiin baalumuu beensaa taate kana. Jireenyi akka jajjaba keessa jira waan muummeen ministeera faluu jiru keessa tokko jireenya akkana qaqaalaa kana birri Itoophiyaa gatii dhabde ta'an gatii itti tolchuufa. Dooktar Guddoos galateeffadha. Birriin biyyi tokko yoomaan taate gatii dhabde. Biyya alaatti deebina biyyuma keessattuu maaf wabiitu dadhabde.
Sababi infleeshinii kun hedduudha. Walxaxaadhaas garuu akka saayinsiin dinagdee barsiisutti bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya. Tokko demand pool inflation warra jedhamantu jiru baankiin biyyoolessa Itoophiyaa keessatti isa National Bank of Ethiopia jennu kana poolisiin hordofurraa wanta maddudha. Birrii Itoophiyaa kana amma waggoota kudhan kudha shanan darban kana keessa diinagdeetu gaa guddachaa jira jedhamee liqiidhaan karaa adda addaatiin birriin Itoophiyaa biyya sana keessa baay'inaan raabsamuunsaa isa demand pool inflation jennu sana fida. Sana keessa sababa hedduutu jira garuu walumaa galatti yoo baankiin biyyoolessa Itoophiyaa horii yookiin birrii Itoophiyaa kana gabaarratti bal'inaan hin raabsine ta'e poolisii adda addaa hordofee jechaadha. Garuu amma kan hordofamaa ture maa inni dinagdee guddifna jechuudhaani yas dinagdeen guddachaa ture akka akka adda addaa mul'isutti liqiin babal'achaa jira biyya sana keessa. Liqiin gaafa babal'atu baankoleen babal'achaa jiru hojiin adda addaa babal'achaa jira sanammoo sun immoo liqii barbaada liqiin sun gaafa babal'atu wanta biyya keessatti oomishamu sanaa wajjin hin walingitu taanaan isa demand pool inflation jennu sana fida. Karaa biraa immoo kan jireenyi qaala'uu danda'u biyya tokko keessatti keessumatti immoo biyya akka Itoophiyaa keessatti wanti biyya keessatti oomishamu. baasiinsaa ol ka'u warri waa oomishan kuni waa oomishuudhaaf baasii qabu yeroo baasiin isaanii ol dabalu sana namatti dabarsu baasiin isaanii immoo akkamitti dabalaa sababa adda addaatu jira keenyaa fi rakkinni sharafa alaa biyyi sun qabdu karaa kanatu dhaqee jireenya qaalessa ilaa amma fakkeenyaa fi Itoophiyaan waan baay'ee biyya ambaatii ol gashitti maashinii adda addaa qoricha. Aa'oo waanuma hunda jechuu ni dandeessa dhugaa wanta biyyi sun oomishtu yartuudha so waan baay'een gabaa addunyaarraatii bitama.
Yoo bitatta immoo doolaariin bitatte.
Doolaariidhaan bitatta gabaan addunyaa sababa adda addaatiif wanta Itoophiyaan irratti kontiroola hin qabnee fi ol ka'aa gadi bu'a. Baasiin oomisha biyya keessaa warra Itoophiyaa keessaa waa oomishanii wanta gabaa addunyaa kanarratti rarra'aa jechaadha. yoo bokkaan dhabamee fakkeenyaaf xaafiin gabaarraa dhabame gatiin xaafii ol ba'a harka ol qabatee jireenya qaaleessaa jira asiin jechuu barbaade.
Biyyi tokko guddinni hin guddatti rakkinnallee keessinuu jirti akka reefu fakkeenyaaf jennettaan Itoophiyaa keessatti waan hedduu gatii waan hedduutti dabalamu nyaata dhugaatii bitachuun iyyuu guddoo dhibe biyyi tokko eegi nyaata dhugaatiin itti qaalofte jireenya akkam ka'ee jirtu fakkaatti fakkeenyaaf amma Ameerikaa olaalte yookaan Kanaadaa olaalte aanaan nyaata dhugaatiin qaalii waan jedhanii miti Itoophiyaa deemte immoo buddeen tokko nyaachuuf birri dhibba lamaa birri dhibbi sadii baasuu dandeette. Biyyi waan akkanaa bitachuu hin dandeenye nyaata dhugaatii nutti qaalaa'u jechuun iyyuu yoo akka laaltu namni nyaata dhugaatii iyyuu akka dansaa bitachuu hin dandeenye namni agi tokko beelaan garaa hooqachaa bulu jireenya akkam seeta.
Isa tamma jettu kana the basic need waa tokko qoonqoo isaatii fi wanta jiramiti gaa argatee wanta ituu hin beela'in buluu dadhabuun lafa biyyi sun jirtu mul'isa mitiire. Dhuguma fakkeenyaa fi akka odeeffamaa ture mootummaan Itoophiyaa illee ittiin boonee. Akka lallabaa turetti dinagdeen biyya sanaa parsantii kudhaniin kudha tokkoon guddachaa ture jedhu dhugaadhas hin fakkaatas. Kan ta'e garuu kan kan kan biyya sana keessatti ta'e argitee wanta biyya sana keessatti oomishame sanatu harka namoota yartuu gale. Uummanni inni kaan inni mindaa eeggatee jiraatu. Qotee bulaan inni yoo baay'atee baay'ate si'a lama waa oomishee gabaarra oolchee isarraa waa argatee waan inni ta'u galiin isaanii murtaa'aadha. Maasiin isaanii garuu sababa silanuu jennee fi gabaa to'achuu hin danda'anii humna isaaniitii ol. Uummanni inni baay'een baay'ee rakkina keessa jira. Dinagdeen akkasii rakkina politikaallee hin fida akkuma argaa turre. Ijoolleen yuunivarsiitiidhaa barattee hojiin hin jiru hojiin argatan hojii humnaa fa'a irratti bobba'uu. Qotee bulaan aarsaa guddaa kaffalee ijoollee isaa barsiisaa. Addiyaan garuu bu'aan irraa argamu hedduun hin jiru. Uummanni waan nyaatee quufee bulu hin qabu. Dhukkuba adda addaatiin dararama. Biyya akkasii keessatti akkuma argaa jirru amma. Political stability biyya sanaallee gaaffii keessa gashaa argina irras immoo isuma ammati jette kanadha.
Doolariin Ameerikaa tokko birra Itoophiyaa waan gabayaa seeriin taatiin yoo ilaallee hin jirne gara soddomii torba birra Itoophiyaa soddomii torba taati soddomii shan taati amma xiqqoo gad muummeen ministeeraa waan hedduu jijjiiruu jira tana gad deebi'uu jirti. Mootummaa iyyuu hedduu yoo jedhu mallaqa biyya alaa humni qaqqabu kan waan biyyi keessa hin qabneef rakkoon tun akkaan dhufuu jirti jedha. Waan dhageenyaan birree miliyoona hedduu makiinaan faatee deemaani. Doolar tuulatanii kaan biyya alaa dhoofata maallaqa addunyaa baankii keessa dhabuun lafa qabaachuu dhabuun mootummaan tokko agamis miidhuu danda'a afaan gabaaboon.
Akkuma meeshaan adda addaa gabaa qabutti sharafni alaallee gabaa qaba. Akkuma gabaa xaafii boqqolloo meeshaa adda addaa. Akkuma kana sharafni alaas gurgurtoota qabaa bittoota qabaa gatiis qaba. Ol ba'aa gadi bu'a. Egaa biyyi tokko. Rakkina sharafa alaatu quunname yommuu jedhamu wanta biyyi tokko gabaa addunyaarraa bitachuu barbaaddu sana hanqatu jechaadha. Yaaddessaarra gahee jira.
Yaala galfachuu hin dandeettu waan hedduu qabaachuu hin dandeettu yoo investiment doolara yookaan paawundi yookaan yeroo biyyi keessa hin qabaatin.
Maashinii bituun hin danda'amu. Pirojektiin inni guddaan jedhamu suni mataan isaa waggaa kudhanitti wanta dhumu miti.
Kaharoo.
Dada'ame argitee gaaza bituun hin danda'amu biyya sana keessatti maaliif alaa galaa. Qoricha bituun hin danda'amu sadarkaa sanarra faa gahamaa jira jechuudha. Xaa'oon biyya alaatii gala. Rakkina kanatu qunnamaa jira jechaadha biyya sana. Guddina biyya sanarratti dhiibbaa guddaa qaba jechaadha.
Wanni ati qabdu birri alaammoo yoo mi'a alaa galfattamoo doolariin galfatta kanaafuu humni dhabdaa jechuudha yoo gatiin yoo investimentii. Kam kan ammoo muummee ministeera Itoophiyaa yoo ta'e yooyyuu dubbatu walga'ii hedduu irratti dubbachuu jira yoo qabeenyi chaayinaaf Dubaayii kuufattan sun biyya deebiftan taate. biyyi guddinni isii dadaaquu jirtu tana waliin hibuu dandeenya yookaan ammoo waliin guddisuu dandeenya jedha. Muummeen ministeeraa kunin imaammatii dinagdee yookaan ammoo mali jireenya kan inni biyyaa qabu maan fakkaatu akkaan waan inni jechuu jiru fa'aa inni hojjechuu jiru irra laaltu.
Ammatti kan isaan gochaa jiran akkanatti fakkaatutti abiddatu qabatee jira biyya sana keessatti sababa wallaansoo Oromoon waggoota darban gaggeesse kanaafi sababi suni rakkina sharafa alaa fidee. Rakkinni sharafa alaa sun immoo mootummaadhuma sana iyyuu diiguu danda'a. Kanaafitu waanuma jira miti waan rakkina yeroodhaaf qaban sana xiqqoo ishee furuufii danda'u jedhanii amanan sana gochaa jiru malee ani imaammanni bahee wanta jiru natti hin fakkaatu gaa yoo jiraate tarii namni na sirreessuu danda'a.
Doktor yoo akka laaltam sila biyyi tun akkamiin guddachuu malti? Adoo mala mariin nageette an sila akkana jedhu waan jettu maan qabda doktor?
Guddina isaa. itti fufiinsa qabu fiduudhaa fi jalqaba rakkoo politikaa biyya sana hudhee qabu jiru hiikuun barbaachisaadha.
Tokko.
Gaaffii sabummaatu jira biyya sana keessatti. Irra dibaadhaan wanta fooyya'u miti. Rakkina kana ituu hin furinii rakkina diinagdee biyya sana keessa jiru. Inni kaan isasuma keessaatii madda argitee rakkina politikaa immoo furtuu representation political representation yookiin itti gaafatamummaa. Namoonni aangoo siyaasaa of harkaa qabatan uummataaf hojjechuu demokiraasiin babal'achuu tiraanspeeransiin babal'achuu sadarkaa adda addaatti qabeenya uumamaa humna namaa beekumsa namaa kan adda addaa kana dabalatee sana mobilaayiz gochuun yoo danda'ame biyyi suni hin guddatti. Sababa hin guddanneef tokkollee hin qabdu.
Yoo laaltee hin jettu dhiyootaan birrii hedduu doolarii hedduu qaqqabuu jiran reefuu xiqqoo meeqa dha'e. Agi tokko makiinaan fa'atee garii yaa'ata. Miliyoona hedduu fa'atee yaa'ataan. Agi tokko doolarii dhoffatee baankii seera malee hin taatinitti kuufata. Mana kuufata. Fuula kakkaa kuufata. Birri horii seera hin qabnetti seera malee yaa'u hedduu arguu jirra. Mali biyyiitii bultuutii yoo wal bira qabnu waan maan jiran fakkaatan.
Eftoominati hin jiru. namoonni aangoo polotikaa of harkaa qabanitu dantaa ofii dursan. Garuu biyya Itoophiyaa keessatti immoo akka Itoophiyaa keessatti immoo instituutiinootatu hin jiru argite kana kan hordofee kan sirreessuu jechaadha. Sirna saamichaati beektaa kan diriiree biyya sana keessa jiru. Mataadhaa qabee haga gadiitti namoonni mootummaa gaggeessaa turanii baankii biyyoolessaa ajajanii waan barbaadan waan barbaadan wanta barbaadan biyya keessatti gashaa turan liqeeffatanii horii liqeeffatanii lafa namarraa saamanii qabeenya horatanii waan barbaadan amma immoo jaruma kanatu argitee yeroo uummanni ka'ee itti fincilu wanta saaman sanaa maqfachuudhaafitu tattaafachaa jiru. Sana jalaa bahuudhaafitu kana kana gochaa jiru. Akkas natti fakkaata.
Namni kana jechaa jiru Dr. Tafarii Margooti Kanaadaa Yuunivarsiitii Waterloo irraa dubbachaa jira. Guddaa galateeffadhaa Dr.
Ulfaadhu fayyaa ta'e.
Ansoora Alakeeti naga keessa bulle.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya xumuraa duraa matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Manneen hidhaa naannolee Itoophiyaa adda addaa keessa jiran keessatti tasgabbii dhabinsiif manneen gubachuun gabaasamaa jira. Aangawoonni mootummaa rakkoo kanaaf sababaan labsii maarii mootummaan dhiyeenya baasee hiikkaan hidhamtootaaf kenname waliin dhaamaa ta'uusaatii jechuun dubbatee jira. Bakkawwan ibiddi keessatti ka'e keessa manneen hidhaa akka Dabra Maarqoos Finoota Salaamiif. waldiyaa keessa jiraachuu isaanii itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa naannoo amaaraa obbo nigusuu xilaahuun ibsanii jiru. gareen mirga dhala namaaf falmu amnistii intarnaashinaal magaalaa naayiroobii kutaa kibira jedhamu keessatti manneen namaaf suuqiileen diigamuu isaanii balaaleffatee jira gandaa uummanni hiyyeessi jiraatu kana keessa. humnaan namoota buqqisuun jiraattota kuma kudhanii ol mana malee hambisee jedhee jira rakkoo tiraafikii yookaan immoo muddama daandii konkolaataa magaalaa naayiroobii keessaa salphisuuf jecha akka ganda hiyyeessotaa kana keessa karaan bahu murteessuusaa mootummaan dubbatee ture amnistii intarnaashinaal garuu mootummaan karaa baasuu jalqabuu isaa dura maatiilee kana qubachiisuutirra ture akkanattis waadaa galee waadaa sana hin eegnee jedhee jira. ka guyyoota lamaaf geggeessamaa ture walga'iin waa'ee bulchiisa naannoo Tigraay irratti mari'ate har'a xumuramee jira. Marii sanarratti hoogganaan mormitootaa yeroo dheeraaf biyya alaa jiraataa turan Dr. Aragaawii Barahee fi Injiinar Gidee Ziraa'axin haasawaa dhageessisaniin waltajjii marii kana dhaqqabuuf kan nu dandeessisan qeerroo faannoo Dr. Abiyyiif obbo Lammaa Magarsaa ta'uu dubbachuudhaan galateeffachuu isaanii gabaasaan keenya alanfisaa maqaleerraa gabaasee jira. Dr. Aragaawii Barahee dabalee namoonni siyaasaa ilaalcha adda addaa qaban kan akka jeneraal Tsaarqaan Gabretansaay, obbo Getaachoo Raddaa, obbo Abrahaa Destaaf kabiroon itti hirmaachuu isaanii gabaasaan keenya kun ibsee jira. Biyyi giddugaleessa Afrikaatti argamtu Koongoon dhukkuba iboolaa biyya ishee weeraree ture gargaarsa angoota fayyaa biyya isheetiif jaarmiyaa fayyaa addunyaatiin dhabamsiisuu ishee beeksistee jirti. Eega mallattoon dhukkubichaa biyyattii keessatti mul'achuu dhaabee kibxati kaleessaa guyyaa 42ffaa isaati jedhamee jira. Mootummaan atattamaan tarkaanfii fudhachuusaa ka dubbate jaarmiyaan fayyaa addunyaa ofiisaas ka waggoota shan dura yeroo uummanni kuma kudha tokko ta'u dhukkuba iboolaatiin Afrikaa keessatti dhume sana caalaa itti qophaa'uunsaa bu'aa gaarii argamsiisee jira jechuudhaan dubbatee jira.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii kudha sagal yookaan kiiloo herzii kuma kudha shaniif dhibba tokkoof saddeettama kuma kudha shaniif dhibba sadiif soddoma kuma kudha shaniif dhibba ja'aaf afurtamaaf kuma kudha shaniif dhibba torba irratti meetir baandii digdamii lama yookaan kiiloo herzii kuma kudha sadiif dhibba saddeetiif jaatama irratti akkasumas meetir baandii digdamii shan yookaan kiiloo herzii kuma kudha tokkoof dhibba torbaaf digdama. kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof kudhaniif kuma kudha lamaaf dhibba tokkoof soddoma irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.